iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye imana ikingura ni thomas kamirindo basuhuza uyu munsi ni kuwa kane itariki ya makumyabiri na kabiri ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho leta y'u Burundi ntiyari mu nama ya afurika yita ku burenganzira bwa muntu hagati y'akazina muntu karabira mu gihugu hagati mbega aha mu gihugu hagati abarundi ntibabona yuko agati y'akazina muntu kariko karubahirizwa kandi leta ishimitse kugira ngo yubahirize agati y'akazina muntu uyu ni visi perezida wa mbere wa repubulika y'u Burundi gaston sidimwo ntituzi rero ko wowe ari wo mugambi baba barimwo w'uko bova no mu kanama ka afurika kajejwe utakazina muntu naho uyu ni gaburiyeri rufyiri umuyobozi w'ishyirahamwe oricom we yari iri muri iriya nama y'uburenganzira bwa muntu ya afurika umuhuza mukuru mu mishyikirano y'abarundi perezida museveni wa uganda yaba yifuza ko itegeko nshinga ry'u Burundi risubirwamo amakuru yo mu biyaga bigari rero arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi ikaze kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana aloyizi we waramutse neza maramutse tuma ndamutse n'abaduteze amatwi leta zunze ubumwe za amerika zisaba amatora atunganijwe mu mahoro kandi yizewe na bose muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu gihe ukwiyamamaza muri ayo matora yo mu kwezi kuza uh, gutangura ejo gutangura kuri wa gatanu muri indwi nyene umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire wa leta z'umwe za amerika hito north yavuze ko amatora yo kuwa mirongo ibiri na gatatu ukwezi kw'icumi na kabiri azoha akaryo kongo keza ko kuzohanahana ubutegetsi mu mahoro no muri demokarasi yashikirije kandi ko amatora yizigiwe na bose azofasha kugabanya amakuba y'intambara abanyagihugu barimwo ahamagarire n'abanyamitahe bifuza kugaruka muri icyo gihugu gushinga imitahe kandi ashikane igihugu cyo muri afurika yo hagati muri mahoro amatora y'umukuru w'igihugu rero muri icyo gihugu mumenye ko yari kuba mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ariko yigizwa inyuma ni nyuma y'aho perezida joseph kabila yankiye kuva ku butegetsi manda ziwe zirangiye ibitigiri by'abishwe mu gutana mu mitwe mu ndwi iheze hagati y'imihari y'abakirisitu n'abayisilamu muri repubulika ya santara afurika byaraduze gushika kuri mirongo itandatu nk'uko byashyikirijwe na oni muri raporo yasohotse ejo kuwa gatatu izo ngwano zabereye mu gisagara cya arindawo kiri hagati mu gihugu kwigenekerezo rya cumi na gatanu uku kwezi kw'icumi na kumwe hagati y'imihari y'abakirisitu yitwaje ibirwanisho bazwi nka antibaraka hamwe n'abayisilamu bahurikiye mu muhari uniyo purape abantu baba muri ako karere bahungiye mu bumanuko bw'icyo gisagara hafi y'imihana y'idatoko ni nk'uko iyo raporo ya oni ibivuga iminsi itatu yo kugandarira abafuye yarashinzwe mu gihugu cyose leta ya Trump yarahaye uburenganzira abasirikare barungitswe ku rubibe rwa leta z'ubumwe za amerika bwo gukora ibikorwa nk'ibyo abapolisi mu gihe byaba ngombwa kandi bagakoresha n'inguvu za gisirikare mu kiranganji wo kwivuna abansi wa amerika jim mattis yabwiye amenyeshamakuru ejo kuwa gatatu ko yaronse itegeko ryatewe ko umukono n'umunyamabanga mukuru wo mu biro bya perezida muri white house john kelly atari perezida Donald Trump ku gatwe kiwe yongeye avuga ko ataco azokora uh, kuri ivyo yasabwe mu gihe ataco arabwirwa n'ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu aribwo bujejwe ivyo bibazo iryo tegeko rihubasha abasirikare bwo gufasha abasanzwe bagenzura imbibe harimwo no gukoresha inguvu mu gihe bikenewe gufasha mu gihe hari abimukira bateye imidugararo ndetse no gufunga iby'agateganyo no gusaka mu gihe hari ico biketse ariko matisi avuga ko abasirikare bose bari ku rubibe benshi badafise ibirwanisho ku bw'ibyo nta gukorana mu nguvu kuzobaho mwamenya ko Trump yarungitse abasirikare ibihumbi bitanu n'amajana umunani basanze abandi ibihumbi bibiri n'ijana bari basanzwe kuri urwo rubibe nayo kwiyongera kw'ibitigiri by'abasirikare hamwe n'abapolisi ba Afghanistan bafa kwatumye leta y'ico gihugu yongereza ibitero ku batalibani no ku yindi mihari yitwaje ibirwanisho ibyo byashikirijwe n'abategetsi bajejwe umutekano mu ndwi iheze abarwanyi b'abatalibani barishe bongera bakomeretsa abasirikare bashika mirongo umunani mu ntara ya Fara mu burengero bwa Afghanistan aya makuru akaba yashikirijwe n'abategetsi b'ico gihugu Tariq Arenne ni umuvugizi w'igisirikare yabwiye ijwi rya Amerika ko abasirikare ba leta batanguye ibitero by'indege hamwe n'ibitero by'abasirikare barwanira hasi mu gihugu cyose. Arenne yavuze ko ari mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abasirikare bicwa no kurondera umutekano w'abanyagihugu. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani mu ndwi iheze yashikirije ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igisirikare kimaze gutakaza abashika ibihumbi bi- mirongo ibiri n'icenda bariko bararwanya n'aba- abo batalibani hamwe n'iyindi mihari irwanya leta mu mupira w'amaguru naho umukinyi yamamaye cyane muri uwo mupira yamuka muri Cote d'Ivoire yakinira umurwi Chelsea wo mu Bwongereza Didier Drogba yamenyesheje ejo kuwa gatatu ko ahagaritse gukina ni nyuma y'imyaka mirongo ibiri yari amaze muri uwo mwuga uwo mukinyi w'imyaka mirongo ine yatsinze ibitsindo ijana na mirongo itandatu na bine mu nshuro amajana atatu na mirongo umunani n'imwe yakiniye umurwi Chelsea atsindira igikom- ibikombe bine vya Premier League na bine vya FA hamwe n'igikombe ca Champions League muri bibiri na cumi na kabiri yakinye no mu mirwi y'umupira w'amaguru w'igihugu ciwe inshuro zitandatu
aloyizi bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti zacu mbibutse ko iyi ari radiyo y'ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru mu biyaga bigari kuki leta y'u Burundi itagiye mu nama y'afurika yita ku burenganzira bwa muntu imaze icyumweru ishojwe ibanjure muri gambiya visi perezida wa mbere w'u Burundi gaston sindimwo arasubiza ati ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu kigomba kureberwa imbere mu gihugu ntikigomba kureberwa mu nama zibera mu mahanga umunyamakuru w'ijwi rya amerika eloge wilikaneza uri i nairobi muri kenya araduha inkuru irambuye iyo nama yitabwe n'abashikiranganji baserukira ibihugu vya afurika abakomiseri bajejwe ibibazo bitandukanye b'umugwi wa afurika ujejwe hagati y'akazi na muntu hamwe n'abaserukira amashirahamwe yigenga akorera muri ico gisata ibibazo vyahigiwe harimwo ibijanye n'umwidegemvyo w'abantu muri rusangi iterambere ry'abanyagihugu harimwo ivyerekeye guteza imbere ubumenyi amagara y'abantu no gufungura neza abaserukira ibihugu barabiye hamwe ivy'amaleta yiyemeje muri kahise n'ico ariko arakora mu gukingira hagati y'akazi na muntu uburundi nta ntumwa bwarungitse gabriel rufyiri arongoye ishirahamwe orikome umwe mu bayitavye asigura ko bitanga ishusho mbi ku gihugu tuganira kuri telefone yatanguye aduha akarorero k'ivyo leta yiyemeje kandi yategerezwa kuba iriko irarangura itashoboye gukora mu gihe vyari kuyorohera muri iyo nama kurondera abayishigikira turiko turavuga ko mu gihugu hari ubukene butagira izina ntibisigurika leta idashobora guteza imbere abanyagihugu kandi yaravyemeye eh, igomba kwerekana imvo ivyo bidashoboka kugira ngo makungu ayifashe niyo amategeko mpuzamakungu yasinye aba ya afurika canke ya onu bivuga yuko iyo leta yananiwe amakungu niyo aca ayifasha kugira ngo abanyagihugu bashobore kumererwa neza mugabo leta yo ikaguma ivuga ngo ibintu byose bimeze neza by'ukuri bigaragara ko bitameze neza ivyo rero niho mbona hari ikibazo gihambaye narabonye neza yuko iyo hari pankarte y'u Burundi n'intebe bigaragara eh, ukabona handitse ko ngo Burundi ukabona nta muntu ahari abandi bose bahari urabona yuko bitanga ishusho itari nziza ku gihugu ariko gaston sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu si uko abibona yavyiganiye ijwi rya amerika mu kiganiro cihariye yahaye ibiro vy'i nairobi ubwa mbere agati k'akazina muntu karabira hanze agati k'akazina muntu karabira mu gihugu hagati mbega aha mu gihugu hagati abarundi ntibabona yuko agati k'akazina muntu kariko karubahirizwa kandi leta ishimitse kugira ngo yubahirize agati k'akazina muntu nimba rero agati k'akazina muntu k'abarundi ko mu burundi kazoza kwemezwa na bariya nuko bihenze inzira kandi bajya ntiboza kuvuga uburundi bamaze imyaka irenga itatu batari muri bwo uno munsi abovuga agati k'akazina muntu n'abari mu burundi muri abo bamaze imyaka itatu hanze y'igihugu rufyiri arimo uwahubwaho ingendo ya leta y'indi nsiguro nk'uko bamaze kuva nk'akarorero muri sepeyi mbere hariho n'intumbero ngo bariko bariga barabe ko bova muri kajya kanama kajejwe atakazina muntu ka oni ntituzi rero ko woba ari wo mugambi boba barimwo w'uko bova no mu kanama ka afurika kajejwe agatakazina muntu hamwe vyoba ari ivyo murumva neza yuko twaba tugomba kwiyugarira ko ivyo navyo rero ntitwibaza yuko hari ico vyoshobora gufasha igihugu ahubwo nyabuna nitwiyugururire turaba aho tugwaye kugira ngo baturabe kuko mu kirundi baca umugani ngo nyamubura ikimuhanura niwe nyamubura ikimuhamba iyo rero ugize imana ukaronka umuntu aguhanura ukamuronka umuntu akubwira ico mu gifaransa twita les quatre vérités burya uba uhiriwe abantu bakubwira bati kosora ibi kosora ibi sinibaza ko ari baba ahubwo no kubumviriza cane impamvu ituma leta itabumviriza bwana sindimwe arayisigura n'iryo shirahamwe rica riba mu bahungabanya amatekano mu gihugu mu bahungabanya agatekazina k'umuntu mu burundi iryo shirahamwe rimaze gusasira indavu abahunganije agatekazina muntu ngaha mu burundi naryo nyene turifata uko nyene twe ntaco twiyutsa na kimwe mugabo mu gihe iryo shirahamwe rihaye impigi risasiye indava abahungabanije agatekazina muntu mbere n'ubu twaba turiko turabiriha twebwe abo tubafata yuko ari abahungabanya agatekazina muntu mu burundi abashaka gutubira uburundi mbere ivyo urabizi ko vyama biba imisi yose wumvise ko haba- hagira haba ibiganiro hanahana ni ukugira baduze aka- agacano umuhinga w'umuvuzi w'ingoma a- asanze aho bavuza ingoma icumi nawe ashaka kuvuza ingoma mirongo itatu kugira ngo wa wundi ntisubire kumvikana niyo politiki bakoresha mu bibazo vy'uburundi ibishikirizwa n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ntibinyura rufyiri yuko leta y'u Burundi ititavye kubera hoba muri bo harimwo abacyoza igihugu ntitwibaza yuko o, vyoba ari vyo kuko ibihugu byose vya Afurika niho biri mbere nagira ndabamenyeshe ko nk'ivyabaye mu Buganda ca gihe mu Buganda bufunga abantu batari bake harimo agatagazina muntu mbere n'abanyepolitike barimwo ubusanzwe ari umukomiseri araba Ubuganda ibijanye n'agatagazina muntu cane cane n'ivy'imyerekano n'ivy'amashirahamwe yigenga yaranditse urwandiko yandikira leta y'ubuganda uwishuye urwo rwete n'umukuru w'igihugu c'ubuganda we nyene yoweri kaguta museveni asigura ingene ibintu vyose vyagenze kandi yari yarungitse n'intumwa kuri urwo hejuru turetse kutitaba iyo nama leta y'uburundi imaze imyaka irenga itatu idatanga amaraporo mugwi wa afurika ujejwe atakazina muntu nk'uko ibiro vyabo bijejwe ibibazo vy'uburundi bivyemeza rufyiri yibaza ko ibindi bihugu bihurikiye muri uwo mugwi bishobora kuyifata nk'agasuzuguro maze bigatuma imigenderanire yavyo n'uburundi itosekara eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika umuhuza mukuru mu mishyikirano y'abarundi perezida museveni wa uganda yabasaba ko itegeko nshinga ry'uburundi risubirwamo ariko ati buri gihugu gifite ubusugire bwacyo yaba yarabivuze ku wa mbere umuhuza umwungirije benjamin mkapa amaze kumushyikiriza imyanzuro ya nyuma y'ibiganiro by'abarundi byose byabaye kuva bigitangira umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru araduha inkuru irambuye ikinyamakuru candikirwa mu buganda chimp report kivuga ko museveni amaze kwakira ico cegeranyo yatangaje ko ubu atawundi mukino ukwiriye kuba ku nyishu zotoregwa amatata ari mu burundi ico kinyamakuru kibandanya kivuga ko museveni yongeye ahanura uburundi ko bukwiye guciraho ibwirizwa shingiro imigwi yose yiyumvamwo rigarukana ituze n'umutekano kandi rikingira abarundi bose maze abahunze batahuke kandi babeho mu mahoro aho ni mu gihe uburundi ubu bugengwa n'ibwirizwa shingiro rishasha ryatowe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka n'ibwirizwa shingiro ryiyamirijwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yamara museveni yavuze ko inzira zose zo gutatura amatati zikwiye kubahiriza ubwigenge bw'igihugu museveni yarashimiye umufasha wiwe mukapa n'abo bakorana mukapa niwe amaze imyaka itatu agerageza guhuza abegwa n'amatati bose nk'uko yabitumwe n'abakuru b'ibihugu b'akarere ka afurika y'ubuseruko mu ijambo ryiwe mu gushikiriza ico cegeranyo nk'uko ico kinyamakuru kibandanya kibivuga mukapa yavuze ko harimwo inzira zose zishobora gutanga amahoro mu burundi ko leta yozikoresha neza hashingiwe ku bwigenge bw'imigambwe myinshi n'ivyiyumviro vya benshi mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro nyakuri naho atawuramenya ibiri muri iyo raporo mu gusozera igice cya gatanu cy'ibiganiro giheruka kubera iyarusha mu kwezi guheze mukapa yaravuze bimwe muri byo david kapya ni umuhanuzi mukuru wiwe The facilitator now will review the documents he has
atamuhoza agiye kwegeranya inzandiko zitatu zose afise azishyire hamwe izo nazo ni urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yarungikiwe na leta ubwo abatavuga rumwe na leta bahunze hamwe n'ururero abatavuga rumwe na leta bahunze n'abari mu gihugu baje gushikako azoca atanga raporo ku muhuza mukuru ariwe yoweri museveni atwara igihugu c'ubuganda ariko mukapa yifuza ko yohagarikira ngaha akazi kiwe natwebwe twese muri ico cegeranyo kandi harimo ko mukapa vyamugoye guhuriza hamwe impande zose zegwa n'amatati ubuheruka mukapa yababajwe n'uko leta n'umugambi uri ku butegetsi cndfdd batitavye I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government.
nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibiri burindonke umuntu n'umwe yoserukira leta y'u Burundi ariko vyaranse ubutumire nari nabwarungikiye niho nafata ingingo ko ibiganiro bibwirizwa kuba atakundi Hence, I proceeded to arrange the dialogue to be held.
abatavuga rumwe na leta bari bitavye batahuye ko umuhuza yananiwe akazi ko atanze imihoho ubu ni Charles nditije nta na rimwe harigereza impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane biti turabyumvikana ibindi tuvyumvikana kugira mm, abahuza baje hagati bagira ati mutumvikana ko mu wese naheba iki wundi aheba iki twabwira tuti rero ni- byabananiye tanga imihoho hanyuma turabe abandi bobafa- bobakorera mu ngata aho bose baciye bahuriza ku rwandiko bashikirije umuhuza bamubwira ko bakeneye abandi bahuza anise niyo nkuru ni umunyamabanga mukuru na nise na rede rutavuga rumwe na leta yavuze ku bwa bose twashaka uwundi muhuza ubwa mbere twashaka yuko inyu africaine iri shyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika ryoca risubira rigafata ikibazo cy'uburire mu ntoke bakaturonderera uwundi muhuza kuko twasanze umuhuza hariho umuhuza n'umufasha w'umuhuza twasanze ko ikibazo cy'uburundi atacitayeho cyane ubu igisigaye ni uko umuhuza mukuru museveni ashikiriza iyo raporo inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko iyo niyo izotanga umwanzuro wa nyuma w'ingene gutatura amatati mu burundi bigiye kugenda atagihindutse iyo nama izoba mu mpera z'uku kwezi kw'icumi na rimwe pyeklabe niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika umuvugizi wa perezida ben mukapa makoca tembele ntahakana cyangwa ngo yemeze ko perezida museveni yaba yarasabye ko itegeko nshinga ry'u burundi ryongera gusubirwamo araganira na mugenzi wacu edirwe Ah, sasa itakuwa ni vigumu kwa mimi kuzungumzia kile ambacho mheshimiwa Museveni a- a- amekisema kwa sababu nadhani hilo anaweza kuzungumza msemaji wake. Mimi- biraza kungora kugira icyo mvuga ku byo nyakubahwa Museveni yavuze kuko nsanga byakwemezwa n'umuvugizi we icyo nakubwira ni uko twamugejejeho raporo yacu ndetse tugirana n'ibiganiro bisanzwe ariko ku bijyanye no kwemeza cyangwa guhakana ibyavuzwe na perezida Museveni byaba byiza mubibajije umuvugizi we kuweza kuzungumza na, na msemaji wake, lakini tulichofanya sisi ni kuwasilisha ripoti yetu.
icyo twe twakoze kwari ukumugezaho raporo twateguye irimo n'imyanzuro ku kazi twahawe ariko birashoboka ko nyuma yo kuyakira ashobora kuba yarahamagaje abanyamakuru akagira icyo abivugaho nanjye ibyo ubaza nabibonye mu bitangazamakuru ariko ku bwanjye sinshobora guhakana cyangwa ngo nemeze ibyo yavuze Lakini nadhani kwa nafasi nilionayo siwezi kulithibitisha au kukanusha hilo.
Does he regret uh, submitting a report uh, without a final peace ese agreement?
umuhuza yaba yicuza kubona yaratanze imyanzuro nta masezerano y'amahoro agezweho Siwezi kutumia neno labda regret au kwa maana kama ni kujuta, kwa sababu unajua katika- sinshaka gukoresha ijambo kwicuza kuko mu nshingano yahawe ntabwo harimo ko abarundi bagomba kugira amasezerano basinya nk'uko byabaye arusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri makubaliano kama labda ya Arusha ya mwaka elfu mbili na yeye alitakiwa ni kuwezesha mazungumzo ili Warundi icyo yari ashinzwe nk'umuhuza kwari uguhuza abarundi kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ibibazo byugarije igihugu cyabo kuvuga rero ko ashobora kuba hari ibyo yicuza sinibaza ko bihari gusa ahangayikishijwe n'uko ibyo yari yiteze kuzageraho nyuma y'ibiganiro birimo guhuza impande zose zirebwa n'ibibazo by'u Burundi atabigezeho inshuro eshanu zose yahamagaje ibyo biganiro abagize guverinoma ntibashoboye kwicarana n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo baganire ibyo kuri we ni ibintu bibabaje naho ubundi nta masezerano y'amahoro cyangwa gusubiramo amasezerano ya Arusha byari byitezwe sidhani kama kulikuwa na matarajio ya kupata uh, makubaliano Given what you know and the facilitator, do you ukurikije ibyo wowe n'umuhuza muzi mubona amatora mu burundi ashoboka nta masezerano abayeho hagati y'impande zombi zirebwa n'ibibazo bado inawezekana lakini kwa kwa uzoefu ambao nimeupata kutoka kwenye mazungumzo haya ah, nadhani kuna baadhi ya mambo ambayo ni lazima yafanyike birashoboka ariko nkurikije ibyo niboneye muri ibi biganiro hari byinshi bigomba kubanza gukorwa kuva none kugeza amatora ageze haracyari ukutumvikana gukomeye hagati ya guverinoma abayishyigikiye n'abatavuga rumwe na leta byaba byiza habayeho kubona ibintu kimwe kugira ngo bagire icyo bageraho gifatika kugira ngo amatora abe mu mucyo no mu bwisanzure kuna baadhi ya watu watakuwa na hawatofurahia zaidi Warundi kufanya uchaguzi katika hali iliyo hari abarundi benshi batashimishwa nuko amatora yaba ibintu bimeze uko biri ubu kuri jye numva abarundi bakwiriye kumvikana ku bibazo bitandukanye bihanze igihugu kugira ngo bose bibone muri ayo matora muri rusange birashoboka ko amatora aba ariko haracyari byinshi byo gukora kugira ngo ayo matora akorwe mu bwisanzure no mu mucyo bitabaye ibyo hari benshi bazayagiraho amakenga kandi bikazagira ingaruka ku mahoro n'umutekano by'uburundi mu bihe biri imbere na sidhani kama inaweza ikawa ni hatua nzuri zaidi kwa amani ya Burundi.
muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo komisiyo y'amatora seni yateye utwatsi icyifuzo cy'umwe mu bakandida witwa set kikuni wayisabaga kwigizayo amatora y'umukuru w'igihugu yo kuri makumyabiri na gatatu y'ukwezi gutaha kwiyamamaza biratangira uyu munsi claude ganza munyamagana araduha ibindi kuri iyi nkuru birasa nkaho nta kikibujije amatora kuba hagendewe ku ngengabihe yatangajwe na komisiyo y'amatora seni mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize seni yamaze kuvuga ko nta kabuza amatora agomba kubaho kuko ibyangombwa byose byamaze gutegurwa ku buryo nta mpamvu yatuma amatora yigizwa inyuma mu ibaruwa perezida wa seni corneille nanga ya beruwo yandikiye kandida perezida seti kikuni masudi wari wamwandikiye asaba ko amatora yigizwa inyuma yamusubije avuga ko bitashoboka kuko byaba ari ukwica amategeko kandi ko seni ititeguye kwirengera ingaruka zaterwa no kutubahiriza ingengabihe y'amatora kandida perezida seti kikuni masudi wiyamamaza nk'umukandida wigenga yari yavuze ko hari iby'ingenzi bitarumvikanwaho bityo ko amatora adashobora kugenda neza perezida wa seni yamubwiye ko imyiteguro igenda neza uko byifuzwa kandi ko ikomeje uko amategeko abiteganya ari nayo mpamvu kwiyamamaza bitangira kuri uyu wa kane habura iminsi mirongo itatu ngo amatora abe nk'uko amategeko abiteganya bamwe mu batuye mu mujyi wa goma barasanga amatora atakigize gisibya nabihamya kuko ndimo kubonaho imyiteguro yerekeza amatora byazaba mu mutuzo cyangwa mu kavuyo ariko abi sinakwibuza amahirwe yo gutora kuko ni uburenganzira n'inshingano ku rundi ruhande kuri buri munyekongo nzatora ndebe ko umukandida wanjye yatsinda abaturage bose ba kongo banyotewe n'aya matora kuko barifuza impinduka zizadufasha guteza igihugu imbere ku rundi ruhande nk'uko yari yabitangaje ko azagera i Kinshasa kuri uyu wa gatatu ni nako byagenze ku mukandida perezida martin fayulu wabibumbiye muri lamuka ni ururimi rw'iringara bisobanuye kanguka ahagana isaa saba yari ageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya njiri Kinshasa yakiranwa ubwuzu n'amagana y'abarwanashyaka ba jean pierre bemba ba moise katumbi fredi matunguru n'aba adolphe muzito abagabo bane bakomeje gushyigikira fayulu kuva yemezwa nk'umukandida perezida rukumbi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihe felix tshisekedi na vital kamere bo bahise bamutera umugongo nyuma y'amasaha makumyabiri n'ane bose bamwemeje mu nama yabereye i geneve amagana yaje kumwakira yari afite intero zigira ziti fayulu ntazigera agurisha kongo tuzamutora twivuye inyuma turabambara b'ingabo y'abaturage tuzatsinda aya matora ibinyamakuru bikorera ikinshasa byanditse ko abaturage bagendaga bakikije imodoka ye ku buryo itarushaka akanyamasyo yo kwihuta uburyo yakiriwe abenshi bari babifitiye amatsiko ndetse babifataga nk'umunzani uza gupimirwaho uburyo akunzwe bagendeye ku mubare w'abamushyigikiye abinyujije ku rukuta rwe rwa twitter martin fayulu yavuze ko ari igihe cyo kwandika urupapuro rushya rw'ikuzo mu mateka y'igihugu bakubikwa amateka asharira y'imyaka afudeli ya kabiri imaze ku butegetsi nyuma yo guhirika mobutu olivier kamitatu usanzwe ari umuvugizi wa moyize katumba ushyigikiye martin fayulu yanditse ku rukuta rwe rwa twita ko abapolisi bakoresheje ibyuka biryana mu maso ngo bashwiragize abari bagaragiye fayulu bari bazimije imihanda guhuza imbaraga kw'ishyaka UDPS na UNC biracyari mu maregeka kuko abayobozi bayo Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe bakiri i Burayi batarabishyiraho umukono amasezerano y'imyaka icumi avuga ko aya mashyaka yombi ahuza imbaraga bagatsinda amatora maze hagati ya Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe hakavamo perezida mugenzi we akayobora guverinoma biteganyijwe ko mu yindi manda nabwo bazahuza imbaraga bakongera gutsinda bakagurana uwari perezida kuri manda ishize akaba minisitiri w'intebe naho uwari minisitiri w'intebe akaba perezida gusa umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS Jean Marc Kabunda yabwiye Radio Top Congo FM ko kuvuga ko aya mashyaka yamaze kwihuza byaba ari ukwihuta ariko avuga ko ibiganiro ku mpande zombi bigeze aheza kandi ko baza gutangaza umwanzuro wa nyuma mu masaha make ari imbere abahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu ni makumyabiri n'umwe barimo abahagarariye amashyaka n'abakandida bigenga batangira ibikorwa byo kwiyamamaza kuri uyu wa kane ku itariki makumyabiri n'ebyiri ugushyingo amatora y'umukuru w'igihugu ay'abadepite ku rwego rw'igihugu n'urw'intara akazabera rimwe ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi gutaha amajwi y'agateganyo akazamenyekana tariki makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa cumi n'abiri y'umwaka nk'uko komisiyo y'amatora yabitangaje claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika mu rwanda urukiko rw'ikirenga rwaraye rusubukuye urubanza rwa bandora charles uregwa ibyaha bya jenoside bandora yarujuririye asaba ko rumukuriraho igifungo cy'imyaka mirongo itatu yahanishijwe n'urukiko rukuru ubushinjacyaha bwo busaba ko iki gihano kigumaho ni inkuru ya eric bagira ubusa abanyamategeko bunganira bwana Charles Bandora bafashe umwanya munini basobanura impamvu z'ubujurire mu rubanza urukiko rukuru rwamuhamijemo ibyaha bya jenoside bibanze ku nama bivuga ko yabereye mu nzu y'ubucuruzi ya Bandora ku ruhuha itegura ubwicanyi n'inama Maître Brice Bikotwa na Maître Jeanne d'Arc Umutesi bavuga ko itabayeho kuko ubushinjacyaha butayigaragarije ibimenyetso simusiga babwiye urukiko rw'ikirenga ko abatangabuhamya bashinja Bandora batahurije kuri iyo nama bavuze kandi ko abatangabuhamya bashinja ururega urukiko rukuru rwabimye agaciro bavuze ko hari umwe mu batangabuhamya wumvise iby'iyo nama kandi yari afite imyaka cumi n'ine y'amavuko bakavuga ko umucamanza wa mbere atagombaga kumuha agaciro kuko yari muto perezida w'urukiko rw'ikirenga porofeseri samu rugege yabajije niba hari amategeko bashingiraho ko umuntu wo muri icyo kigero ubuhamya bwe butahabwa agaciro basubije ko umucamanza mu rukiko rukuru atafashe umwanya wo gusuzuma iby'iyo myaka ngo amenye ukuri kwayo bityo bikazamura ugushidikanya ku buhamya bwe bushinja bandora aba banyamategeko bakavuga ko abamushinja inama batagaragaza uwayitumije abayitabiriye ndetse n'imyanzuro yafatiwemo bakavuga ko urukiko rukuru rwaguye mu cyo bita amakosa yo gushingira ku buhamya bwabo kuko ngo baranzwe n'imvugo zivuguruza kandi zikanavuguruzanya metere bikotwa yagarutse ku batangabuhamya babiri b'ubushinjacyaha bahamagajwe ngo bagaragaze ibyo amabwiriza yaba yaratangiwe mu nama bivuga ko yabereye kwa bandura ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa kane mirongo cyenda na kane aho barimo witwa emmanuel baziga bafungiwe ibyaha bya jenoside babwiye urukiko rukuru ko batanze ubuhamya ubuhamya bushinja bandora babihatiwe haba mu nzego z'ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha bavuze ko bari bizejwe gufungurwa ndetse no kugabanyirizwa ibihano batabikorewe biba ngombwa ko bashinjura uregwa aba banyamategeko bamwunganira bakavuga ko icyabaye kwa bandora ari ubusahuzi kuko ngo icyo gihe abantu barahuruye ariho ubushinjacyaha buvuga ko bari baje mu nama itegura ubwicanyi kuri bwana faustin nkusi uhagarariye ubushinjacyaha ariko ibivugwa n'urundi ruhande si ukuri aravuga ko abatangabuhamya bashinja barimo abari muri iyo nama ndetse n'abumvise ibyavugiwemo bagahuriza ku matariki yabayeho bamwe mu bari bayirimo n'imirimo bari bashinzwe yabwiye urukiko rw'ikirenga ko kugeza ubu itegeko ryemerera umwana w'imyaka cumi n'ibiri y'amavuko gutanga ubuhamya ko icyangombwa ari uko ibyo avuga biba bifitanye isano n'ibindi bimenyetso yavuze ko abatangabuhamya b'urwego ahagarariye bativuguruza kuko ngo banahuriza ku bikorwa byakozwe byo kwica abatutsi nyuma y'iyo nama yahakanye ko nta busahuzi bwakorewe bandora ko ahubwo icyabaye ari iyo nama yateguraga ubwicanyi ku ruhuha ku batangabuhamya babiri yahamagaje gushinja bandora bagakora ikinyuranye uyu muvugizi w'ubushinjacyaha yavuze ko nabo ubwabo bafatanije na bandora mu gukora ibyaha ari nabyo bafungiwe yavuze ko mu bihe bitandukanye babajijwe n'abantu batandukanye bakavuga ibihura n'iby'abandi batangabuhamya agasoza avuga ko ibyo uruhande bahanganye ruvuga nta shingiro bifite ko ahubwo icyemezo cy'urukiko cyahama uko kiri Charles bandora mu kanya gato yumvikanye mu rukiko nawe yikomye abamushinja ibyaha bya jenoside yavuze ko ibyo bavuga biteye isoni n'ubwoba kuko bivuguruza bakanavuguruzanya kandi hamara uko ukwivuguruza kurengera uregwa yumvikanye avuga ko bishobotse nabo bagombye kuba bahanwa metere biko tw'umwunganira asubiranye ijambo yavuze ko abatangabuhamya b'ubushinjacyaha bashinjuye bandura mu bihumbi bibiri n'umunani bari bandikiye uwari umunyamabanga nshingwabikorwa wa gacaca bamumenyesha ko ibyo bavuze kuri bandura bamubeshyera yavuze ko izo nyandiko zihari ariko ko urukiko rukuru rwazirengagije uyu munyamategeko akavuga ko mu magambo ye ubushinjacyaha budashaka ko ukuri kugaragara ku byo bukurikiranyeho bandora bwana shahere bandura yari umucuruzi ukomeye ukuriye abandi bacuruzi mu cyahoze ari komine ngendo ubu ni mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda iburanisha ryimuriwe ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa mbere mu mwaka utaha wa bibiri na cumi n'icyenda ah bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali inshuti z'ijwi ry'amerika iyi minota mirongo itatu ya mbere y'uyu munsi y'amakuru ni ahangaha ahumurije ariko ibiganiro birakomeza umunsi wose mukomeze muryoherwe na radiyo yanyu ijwi ry'amerika mugire umunsi mwiza murakarama